Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan diisii irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka nooltan hordoftoota keenya kanatti aansuudhaan ka torbee guyyaa sanbataa dhiyeessin qophii dubartiitti ceena. Keessummaan koo har'aa barreessituu walalooti. Kitaaba kuusaa walaloo mata dureen isaa leetoo jedhu maxxansiisuudhaan dubbisaaf dhiyeessitee jirti. Kitaabisee kun bakka namoonni beekamoof artistoonni argamanitti sadaasa soddoma eebbifamaa jetti. Ofii ishee of beeksisuudhaan walaloo barreessuuf maal akka ishee kakaase ibsuudhaan jalqabdi.
Tolee galatoomii ulfaadhuu jujubee keessummaa kabajaa gootee. Asirratti na dhiyeessuu keedhaaf yookaan immoo VOA sagalee Ameerikaatti waan na dhiyeessiteef galatoomii ulfaadhu siin jechuu barbaada. Ani biqiltuu waaqasaa yookaan waloo biqiltuu waaqasaa jedhama. Kan hin dhaladhee guddadhee godina horroo guduruu wallaggaa aanaa abbaa icoomman ganda migiruu jedhamu keessattidha. Akkuma nama kaanii maatii kiyyaan gargaaraan barnoota koo sadarkaa tokkoffaa lammaffaa achuma naannoo booliiwutti kan ani baradhee achumarraa kaasee immoo. kutaa kudha tokkoffaadhaaf kudha lammaffaa naannoo keenya waan hin jirreedhaaf gada aanaa keenyatti imaluudha bakka fincaa'aa jedhamtutti qidha kan hin baradhe achumaa xumuree dhufe immoo ani gara finfinneetti imalee sadarkaa seensi qabxiin seensa yuunivarsiitii waan naaf hin milkoofneef gama kolleejjii barnootaa rift vaalii seenuudhaan barnoota koo dipaartimentii akkaawuntiingiidhaan akkaawuntiin ganda faayinaansiidhaan itti fufe. bara kana barattuu akkaawuntingii waggaa arfaffaati yoo rabbi jedhee bara kana eebbifamtuu bara kanaati jechuudha. Walaloo ani jalqabumaa ijoollee ta'ee utuun jiruun walaloo dhaggeeffachuu baay'ee jaalladha ture. Walaloon baay'ee miira koo waan naaf hubatuuf yeroo hundaanis utuun walalee jedheen baay'ee hawwa ture. Hawwiin koo kana keessaa gara walaloo barreessuutti hin dhufe. Booda irraa yaada namoonni walaloo koo jaallatan naaf kennaniin akka hin cimee barreessuu keessi koon akka kaase. kunoo sadarkaa kanaatiin dhaqqabee jira armaan baasee jira jechuudha.
qabiyyeen walaloo keetii maali? kitaabni walaloo keetii hoo maqaansaa maal jedhama?
qabiyyeen walaloo koo waan tokko qofa irratti kan xiyyeeffate miti. Ta'iiwwan jiruuf jireenya keessatti mudatan hundaa hawaasummaa, diinagdee, siyaasa, amantaa fi kalaqoota jireenyaa garaagaraa kan of keessatti hammatedha. Maqaan kitaaba walaloo kootiis Leetoo jedhama. Leetoo jechuun ammoo afaan Oromoo looga gudii yoo ta'u, hiikni isaa ammoo jireenya jechuudha. Sababiin mata duree kana filachuu koo immoo wanti nuti guyyaadhaa guyyaatti goonu hundumtiyyuu wantoota jireenya keessatti gaggeeffamanidha. Wanti jireenyaan ala bahamu hin jiru. Kanaaf wantoota jireenya kana keessatti madaalee fi taajabee leetoo yookaan jireenya kana keessatti barreesse jechuudha.
Waloo yookaan walaloon hojii atamu hojjette kanaaf fakkeenya sii ta'e jira.
Ee jiru waloo ani baay'ee jaaladhu waloo Oromooti. Ijoollee keenya baay'ee qaqqaxalee ta'anidha. Durarraa kaasee baay'een isaan hordofa. Akka isaanii ta'uufis baay'een hawaa kanan guddadhee ture. Mi'aa waloo fi kan na mi'eeffachiisan illee gara walootti kan na galchanidha. Isaan keessaas fakkeenya guddaa kan anaaf ta'anii akka walleessituu jabduu akka hin ta'u kan na tumsanis akkasuma fakkeenya jabaa kan anaaf ta'anii waloo lataa qana'ii akkasuma kumaa safaraa fi xinqataa kumarraati.
Egaan namni tokko gaafa barreeffama barreessuu yookaan kitaaba yeroo barreessuu yeroo tiyaatiras haa ta'uu barreessee uummataaf dhiheessu. Hundumtuu akka ijoollee kootiitii jedha keessaa waan filadhuun qabu jedha garuu mee walaloo kee keessaa daran ka qalbii si hawwate yookaan hordoftoonni keenya amma hadhagaan ka jettu keessaa xiqqoosee nu dhageessise.
Egaa walaloon koo kitaaba kiyya leetuu keessatti barreeffaman dhugaa dubbachuudhaaf tokkoon isaaniillee kan gataman hin jiranii hedduuma kan jaalatamummaa argatanidha jedhee kan hin ani yaadu. Addatti garuu taateewwan jireenya kiyya faana wal qabatan irraa kaasee waloon ani kitaaba keessaa baay'ee jaaladhu mata dureen isaa warqeedha jedha. Har'a ol jechuudhaaf gad jette kaleessa ba'uuf gangalattee dhoqqeef biyyoo keessa obsaan hunda baachaa xiiqiidhaaf obsooftee boru calaqqisuuf har'a daalachooftee bu'aa bahii dachaa darraan siigamtee abiddaan gubachaa qaqabtus waadamte utuma waadamtuu ittuu taate haaraa hin gubanne taanaan qaamni ta'ee daaraa yoo isati warqeedha warqee gatii qaalii gatiin kee guddaadha guddisi of ilaali jedha.
Innaa waan tokko barreessanii wayirratti hundaa'aniitu miti eenyuun jedha walaloon kee warqee jedhu kun eenyuun jedha laata?
Warqee jechuun kun nama walumaa galatti namoonni hedduun yeroo baay'ee ani maaliifan kana ta'e kufaatii akkasiirra maaliifan kufee maaliif akkana ta'e jedhanii namootni yeroo hedduudhaaf ofitti muffii garaagaraa kaasanii gungummii garaagaraatu jira. Isaaniif kan ta'udha. Hin kuufne taanaanii dararaa hedduu hin dandamanne taanaanii warqeemti mataan isaatiiyyuu warqee ta'uudhaaf piroosesii hedduu keessa kan inni darbu. ganaa abiddaan qorameeti kan inni ilaalamu jechuudha. Kanaafuu warqeedha kan inni fudhatame sanarraati. Ati nama ta'uumti kee yoo hin qoramne ta'e yoo taateewwan jireenya kee keessatti si mudatan dandamattee hin darbine taate yoo muffiiwwan garaagaraa yeroo mara ofirratti kaastu yoo ta'e asumti kun iyyuu nama ta'uun kee gaaffiidha waan ta'eedhaaf warqee ta'uu yaalii akka jechuuti.
Toleegaa innaa hojii tokko hojjetanii. Qormaati nama mudachuu mala adeemsa barreessuu keetii keessatti qormaati si mudate jira yoo jiraate ta'e wattamiin irra aante.
Sunniin hangaa fi qabu miti baay'eema ulfaataadha. Dhugaa dubbachuu fi adeemsa barreessuu fi keessattuummoo addunyaa ogbarruu keessatti qormaataalee garaagaraa hedduutu jira. Isaan keessaa naanis hedduun kan na mudatan ni jiru. Keessumaa kitaaba koo kana liitoo maxxansuudhaa fi ispoonsar akkana godhaniidhaaf dhaabbata hedduu abbootii qabeenyaa hedduu dubbisee garuu baay'een isaanii akkaataa haamilee kootti bu'uttidha kan isaan asitti himatanii. Dhaabbata baay'ee fi nama baay'ee gaafadheen homaa dhabee hangan abdii kutee ofirra gattaa'utti nama ga'ee ture. Ta'us garuu haamileen koo hedduu laafee ture. Haa ta'u garuu harka hin laanne guyyaan har'aa kun akka milkaa'u kitaabni koo maxxanfamee akka uummata bira qaqqabu waan akka beekuufi cichee cimee tattaafadheen sadarkaa kanaan gahee. Dubartii ta'uun koollee akka wanta meeqaan danqamuudha kan inni na godhee ture. Garuu hundumtuu ni darbama galata waaqaa ta'uun har'a xiiqiidhaan injifadhee milkaa'uutan jira jechuudha.
Tole eenyu eenyu faatti gargaaree yookaan dhaabbanni yookaan namooti dhuunfaa carraa kanaan ati galateeffattu hojii kee keessatti kan si deeggaran jiru?
Namootni dhuunfaadhaan na gargaaran dhaabbata Tokkummaa obbo Tokkummaa Fiixee yookaan Tokkummaa Fiixee Jeneraal Konistiraakshon jedhamuun kan beekamu. Dhaabbata akka dhaabbataatti kan na gargaare obbo Tokkummaa Fiixee gaasuma beektanii abbaa qabeenyaa Oromooti. Yeroo hedduudhaaf namoota hedduu gargaaraa ture. Beela iddoo garaagaraatti hirmaata keessatti hirmaachaa ture. Isaatu akka dhaabbataatti na gargaare. Akka dhuunfaatti hedduun uummatni hedduun irratti tattaafatee waan qabuun na gargaaraa ture. Addatti immoo hedduudha gama. pilaatfoormii tiktookiidhaan obbo Mubaarak Musammaa otoon hin galateeffatinillee hin darbu. Namni kun baay'ee nama na utubedha. Nama baay'ee na cimsedha. Waggaa tokko olii fi gama sooshaal miidiyaa yookaan pilaatfoormii kan tiktookii kanarraatiin namoota walitti qabuudhaan gareewwan garaagaraa walitti ijaaruudhaan walaloo akka achirratti dhiyeessuu na affeeruudhaan namoota hedduu biratti kan inni na dhiyeessee ture. Achumarraa kaaseeti akka hin geema qabadhuudhaa fi geema achirratti naaf qopheesse geema sanarraa wanta hin danda'e akka argannuudhaa fi isa dadhabni immoo namootni hedduun akka na gargaaranidha kan ofiisaatii godhe. Inni biraan dhaabbata biyya bakkee keessa kan jiru yookaan firaawol itichaati. Dhaabbata lama kan na gargaaranii warreen kanaa garuu gara fuulduraatitti meebii kan na gargaaruudhaa jiran ammallee hojiin kiyya hin dhumanne waan ta'eedhaaf bakkoota garaagaraa dhaabbatoo garaagaraa piroopoozala gaafadheetiin jira waan ta'eef sunniin naaf hin deebiin jira. Hanga ammaatti kanneen na gargaaran warreen kana. Gama kanaanis siyaasumarraan dhaamsan dabarfachuu barbaadu. Namoonni na gargaaruudhaaf fedhii guutuu qaban ammallee hojiin kiyyaa hin dhumanne ganaa parsantii saddeettamii shanillee hin geenye. Guyyaa eebbaatu murtaa'e malee wantoonni hedduun ni hafanii baasiiwwan garaagaraa hedduun irra jira waan ta'eef namoonni na gargaaruu danda'an asumaan ispoonsarna tumsuu akka danda'an asumaan gaafadha jechuudha.
Walaloon har'aa biqiltuu hawaasa keessatti gahee akkamii qaba jettee amanta dhimmoota hawaasummaas ta'e ka siyaasaa kanneen barbaachisoo ta'an irratti akkamitti gumaachuu danda'a jettee yaadda?
Walaloon dhugaa dubbachuudhaa fi dhimma hawaasummaa keessattis ta'e gama siyaasaa keessatti gahee olaanaadha kan inni qabu. Walaloodhaan ergaa laphee namaa keessa jiru, ergaa jireenya namaa keessa jiru akkasuma ilaalcha siyaasaa kana haala gaariidhaan kan ibsuu danda'udha. Inumaayyuu immoo walaloon ufuma isaatiiyyuu raagduudha. Wanti walaloon akka qoosaatti dubbatame jireenya hawaasummaa irratti dhiibbaa guddaa gochuu yookaan dhiibbaa guddaa uumee haala sana jijjiiruu ni danda'a jedheeti kan ani amanu.
Akka walaleessituu tokkootti hawwiin yookaan galmi kee gara fuula duraa maal fakkaata?
Hanga ammaatitti ani wantoota xixiqqoodha hagasuma irratti kan hin anni hagasuma irratti jedhee hin hojjenne waan xiqqoodha kan hin hojjedhe hanga ammaatti walaloowwan garaagaraa gama sooshaal miidiyaatiin illee akkasuma immoo gama yuutuubiiwwan garaagaraatiin walaloo suur-sagaleedhaan walaloowwan sadii godaanbaa soorsaaf nuuf game kan jedhu hojjedhe uummata biraan dhaqqabsiiseetiin jira. Egaa amma kan ani irra jiru eebba sagantaa kiyyaati. Eebba sagantaa kitaaba koo hangafaa yookaan ilma koo hangafaa leetoo irra kan ani jiru. Kitaaba koo jechuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf hedduudha kan ana ulfaatu. Dadhabbii waggootii dheeraa booda kan fide inumaayyuu immoo ilma kiyya hangafaa jedheeti kan ani maqaa waamu. Kitaaba jechuun dhugaadha. Ilmoo ofii jechuun hin danda'ama. Achumaa kaaseetan ilmi kiyya hangafaa kun yookaan kitaabni koo jalqaba. Eebbisuudhaaf wantoota sirreeffachaa jira. Sana booda sanatti aansee CD walaloo albama guutuudhaan hojjedhee waan an jiruuf yeroo dhiyootti asumaan akkana eeganis asumarraan dhaamsa dabarsa. Sana hojjedhee uummata kiyya biraan dhaqqabsiisuudha. Inumaayyuu sichitti jabaadhee hojjedhee sadarkaa walaloo afaan oromoo ol guddisuu fi akkaataa walaloon itti barreeffamu fooyyessuuf kalaqoota haaraa hedduu itti dabaluun. Walleessituu cimtuu ta'ee sadarkaa addunyaattis sadarkaa biyya keenyaattis walaloo afaan oromoo kana maqaa waamsisuudha kan hin barbaadu. Walaloon dhugaa dubbachuudhaaf anaaf yaada kiyya guutummaa guutuutti kan ani ittiin ibsachuu danda'uusi. Anaaf hiriyyaan kooti wanti marri kiyya walaloo kooti hogguu dhaares hogguu gammades waan kamiyyuu walaloo kootiin kan ibsadhu jechuudha. Kanaafuu walaloo humni walaloon qabu addunyaattis biyya keenyattis akkuma waliigalaatti ogbarruu oromoo kana gama walalootiinis jiru gamoota humni kiyya dandeewwan san danda'u hundumaan addunyaatti baasee mul'isuudha.
Biqiltuu fakkeenyaaf amma ijoollummaa kooti kaaseen kanan walaleessuu jalqabe yookaan walaloo kana dur ijoollummaa uuma kootii qabeen jaalladha jette erga ol guddattee booddee isa uumaan si badhaase kana. Barnootaan deeggaruu yaalteettaa.
Gaaffii gaarii na gaafattee galatoomii. Kana ani kan inni kennaa rabbinaaf kennedha. Walaloon kennaadha dhugaa dubbachuuf. Anaaf sirree labbi kennaa keeti jedhee kennaa anaaf kenne. Kennaa immoo abbaatu guddifata. Walaloo yoo ati guyyaa tokko hin barreessiin oolte yookaan bulte yoo irraa fagaatte inni immoo deebi'eetu guyyaa lama sirraa fagaata jechuudha. Kanaafuu kennaa keessa keessan jiru. Gadi baasaa ittiin hojjedhaa. Akkasuma immoo anillee fakkeenya ofii kootii ofuma kootii deebi'eetan yoo walaloo kana haala kanaan hojjedhe guyyaa kaleessaa akkas barreesse har'a immoo kana fooyyeessa. Boorummoo kana fooyyessuu danda'a jedheetiin ofii kootiin gama kanaatti fidee gama barnootaatiin gara fuulduraatitti itti fufee barnoota kiyyaan gama barnootaatiin utubee haala kana walaloo kiyya kana bakka guddaa geessisuudha kan inni barbaadu. Hanga ammaatti ani barnoota kiyya. Gara fuulduraatti gama diinagdeetiin illee nama biizinesii ta'uudha kan hin barbaadu. Biizinesiiwwan gurguddaa keessa galee hojjechuudha kan hin barbaadu. Gama sanaanii ani akkaawuntingiidha kan hin baradhu. Barattuu akkaawuntingii waggaa afaffaatii bara kanaan eebbifama jechuudha. Sana yoo hin xumureetan gara kanatti deebi'a jechuudhaani. Ijoollummaa kiyyarraa kaasetan kanaan kanaan barreessuu eegalee dadhabbii waggaa ja'aboodha kitaabni kun kan dhufe waan ta'eedhaaf hanga ammaatti barnootaan hin utubne. Garuu kitaabni kiyya yoo dhume kitaabni lammaffaan koo siidii walaloo koo warreen kunneen marti isaanii barnootaan kan utubaman ta'u jechuudha.
Xumura irratti kanneen walaloo barreessuuf hawwii qabaniif reefuu jalqabaniif gorsa akkamii kennita?
Gorsa ani kennu namni kamiyyuu nam ta'a yoo jedhe kan inni ta'uu hin dandeenyeef hin jiru. Keessattuu immoo gama dubartoota keenyaatiin kan jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf dandeettii jajjabaa kan qabanii hedduus immoo dandeettii otoo qabanii sodaatanii sodaa keessa isaanii jiru. Tarii yoon kana jedhee gabbaase uummanni kun qeeqa na irratti kaasuu danda'a. Dandeettiin koo kun achiin ga'uu ta'a jedhanii warreen shakkiidhaan mana keessa gola keessa jirantu jiru. Gama walalootiin ijoolleen keenya hedduun rabbiyaa galatu nuu baay'achaa jiru. Duratti hagasuma irratti miti kan inni jiru. Gama weelluudhaan gamoota garaagaraatiin kan inni jiru gama aartii hojii aartii garaagaraan malee gama walaloo kanaan hedduu isaanii namoota eeruudhaaf hedduu hagasuma irratti miti. Garuu dhiyeenya kana ijoolleen keenya hedduun isaaniitti kan nu ba'aa jirani. Kanaafuu warreen kanaanii ani kun eenyuyyuu jabaadhu itti fuufinaan jedhee otoo hin taane qeeqa hedduus danda'ee wantoota mara hundumayyuu danda'ee as bahee kitaabni kun. Kanaafiyyuu ati kaayyoo qabda taanaan achi gahuun qaba jettee bakka gahuudhaa qabdu ofii keetii kaawwatte taanaan galma gahuudhaa qabdu kaawwatte jennaan akkatti hin geenye wanti si dhorku hin jiru. Kanaafuu dubartoonni keenyis mana keessa jirtan otoo hojjechuu dandeessanii. otoo sagalee uummataafis ta'uu dandeessanii ogbarruu oromoo hedduu daran guddisuu otoo dandeessanii mana keessatti kaayyoo keessan mul'ata keessan dandeettii keessanii dhoksisanii jirtan baasaatii hojjedhaa yoo hojjettan ofiifillee jijjiiramtanii ogbarruu oromoollee ol guddistan jechuudha dhaamsa jabaa ani kennu kana gama dubartoota qofaan otoo hin taane gama kamiiniyyuu oromoon. Gamaa siyaasaanis gama dinagdeedhaanis gama ogbarruudhaanis gama aartii hojii aartii maraaniyyuu guddatee mul'atudha kan inni qabu dandeettii keenyatti fayyadamne namuu dandeettii nuuf kenname ofii keenya irratti baruudhaan kana yoon hojjedhe bakka kana gahuun qaba jennee yaadne hojjechuudha qabna keessattuu immoo ijoolleen keenya walaloo hojjechuu dandeessan walaloo humni walaloo akkam akka ta'e namni kamuu hubataa miti garuu humni walaloon qabu baay'ee majabaadha. Sababii kanaafuu jabaadhaatii mul'ata keessan kaayyoo keessan gabbaasaa dandeettii keessan gabbaasaatu mul'isaa jechuun barbaada.
Waloo biqiltuu waaqasaa ibsa bal'aanuu kenniteef maqaa hordoftoota sagalee Ameerikaan hedduu galatoomii bagatti milkoofte.
Ayyee galatoomaa ulfaadhaa.
Kun qophii muuziqaati. Qophiin muuziqaa kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii dhiyaatudha. Qophii kana keessatti muuziqaawwan artistoota Oromootiin hojjetamanii fi kan biyya alaas isinii dhiyeessina. Seenaa muuziqichaatii fi artistootaas darbinee darbinee isinitti himna. Qophii keenyaarraa kan jalqabnu Dinqeessaa Dabalaatiin. Tuulamarra roobee maamacha irra tiifaa kan rabbi wal qixxeessee maaf nammaddaan baasaa jedha.
Sobeeti yemmoo sobeeti yemmoo cinaachi bitaa na dhukkubammoo tuulamarra roobee roobee roobee roobee maama carra tiifa tiifa tiifa tiifa maama carra roobee tuulamarra tiifa kan rabbi wal qixxeedha yoo madda nu baasa tuulamarra roobee maama carra tiifa kan rabbi wal qixxeesse maanam nagga baasa. Yaa habeebee habeebee taatan callisee diideen na jalqabe. Yaa habeebee habeebee maalan callisa cinaachi na cabe. Yaa habeebee habeebee gojjatu habeebee gamasee kunoo nan okkola fayyin irrasii. Habeebe gojjattu kutaa'een borra karooti yedhabe alaamanni korra yaa habeebe habeebe maala jallisa dhiiteen na jalqabe. Egaa tole tole tole tole tole tole tole tole tole tole tole tole tole tole tole tole tole tole tole tole. Waltu kan walii warri walii tola walii dhaama. Ee waltu kan walii warri walii tola walii dhaama.
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bashannanaa koo yaa bashannanaa koo margituu warqinaa yeroon amma. Kun qophiidhaan nama muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbudha.
Afaan raabsa kabaay seeqanii seeseeqanii kan gargaar nu baata jaraayin. Hoogalaa eetiyaa qotiyyoo na baangidaa yaadidaa harkoota keessa. Hoogalaa eetiyaa qorra baraan dadhabee morma kee jalatti tanneessa. Hoogalaa eetiyaa sululta loonii tiksu darabaatti galchiisa. Hoogalaa eetiyaa yooman dhufeessi akka ansirraa fagoo jira. Maalaan jira maala jira maalaan jira yaga laalee maalaan jira caccabsee nanaatee jira anin jiru wali laalee anin jiru yaga laalee anin jiru kutuutee nanaatee jira kotee kotee nami jinsanii darbatee yaga laalee kotee kotee nami jinsanii darbatee kafeen buluu nami waa morma abdatee yaga laalee maalaan jira caccabsee nanaatee jira. Laalgalooto kunnallee kan tufaa laalgalooto gaaraan bichuu turii laalgalooto galaan finfinnee maasee. Laalgalooto sila akka jaalalaa laalgalooto waliin raan fagaannu laalgalooto jalaan nu fageesse. Laalgalooto kunnallee kan tufaa laalgalooto gaaraan bichuu turii laalgalooto galaan finfinnee maasee. Laalgalooto sila akka jaalalaa laalgalooto walirraan fagaannu laalgalooto jalaan nu fageesse. Diiganii gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee sooretti haadha sooree irbaanii raabsa qabaay seeqanii seeseeqanii kan gargaar nu baata jaraayin.
Qophii muuziqaa har'aaf qabnu kanumaan raawwata. Torban sirboottan birootiin amma walitti deebinutti nagaan tura. An Bafqaaduma Rodaati.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kan har'aa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bulaa.